Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa Gijimataa galgal sa'aatii lamaa ol akka haqa sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalii digdamii shanii fi digdamii lamaa fi digdamii shanii irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsiisan taarraa kun ammaan tan jalqaba. Babaaloo Xoolee yoo jenne eebaara Xoolee jechaa galchumii san nagaa yoo jenna immoo nagaa keessan nagaa jechaa akka nagaa san nufuu taaniin hunbeenna ooliin san nagaa ansoraa halakeetii harri guyyaan sadaasaan saddeet bara kum lamaaf kudhanii torba raadiyoon VOA qophii afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa dabruu caqasuu jirtanii dhiyaaddaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp Chaayinaa daawwatan matoota duwwarraa keessaa tokko.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa ragaa waan obbo Beqqelee Garbaatiif obbo Gurmeesaa Ayyaanufaa fi miilota isaanii irratti dhiyeeffachuu jalqaban kaleef guyyaa dheengaddaa haka tokko caqasee har'a ammoo beellamaan dabarse. Sanbata Dabiree Shaashmannee keessatti dargaggoo tokkotti harka namaatti lubbuu dhabe. Akka inni itti lubbuu dhabu immoo dubbii guddoo tahaa deemuutti jira waan argamne keessaa haka tokko. Oduu tasaana namoo.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaatiif biyya mormiin itti fuuleffatan Chaayinaa daawwachuudhaaf gara sanatti imalanii jiran. Daawwannaan isaanii ammaa kun ajandaan isaa inni ijoon dhimma daldalaaf dhimma Kooriyaa Kaabaa irratti kan fuuleffatu ta'uun beekamee jira. Biyyi michuu Kooriyaa Kaabaa fi waa'ila ishee daldalaa taate Chaayinaan akka Kooriyaa Kaabaa sagantaa niwukilaraa ishee dhaabdu akka dhiibbaa gootu gaafachuu fedhan pireezidaant Tiraamp utuu Beejiing seeniin sa'aatiilee aga tokko dura magaalaa Kooriyaa Kibbaa Suul keessatti mana maree biyyoolessaa biyyattiif haasawa dhageessisaniin kan kana dubbatan Tiraamp Kooriyaa Kaabaa ilaalchisuudhaan jecha cimaa dudubbatanii jiran hoogganaan kooriyaa kaabaa kiim joong un carraa daandii sirriitti dhufuu argachuudhaaf meeshaalee isaa niwukilaraa cufa dhabamsiisuu qaba jedhanii jiran. filannoo bulchitootaa fi miseensota mana maree naannoo kaleessa kutaalee yuunaayitid isteets keessatti geggeessame irratti injifannoolee guguddaa argatanii jiru dimokiraatonni. Dimokiraatichi Raalf Noortaam waldorgommii cimaadhaa booda Riippaabilikaantichi Ed Gilaspii injifachuudhaan bulchummaa kutaa Virjiiniyaa argatanii jiran. Kana gammaa taayitaarra jiran Teerii Mikuluuf bakka bu'uudhaan kan isaan taayitaa kana qabachuuf jiran. Noortaam filannoo kaleessa injifachuudhaan guutummaa Virjiiniyaa keessatti taayitaalee guguddoo akka baalangaa muummichaa fa'aa dimokiraatotaaf kennee jira. Mana maree. kutaa sanaa keessatti barcumoota bakka bu'ootaa kudha afurillee injifatanii jiru dimokiraatonni manicha maree bakka bu'ootaa virjiiniyaa keessatti irraantummaa argachuudhaaf barcumoota sadii qofatu hanqata jedhamee jira dimokiraatotaaf jechuudha. filannoo bakka bu'ootaaf bulchitoota naannoo kaleessa guutummaa yuunaayitid isteets keessatti geggeessame irratti lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata somaalee afur injifatanii jiran. kutaa minisootaa keessatti kanneen bulchaa magaalaa minneeyaapoolisif dorgoman lammiileen dhalata somaalee lama gidduutti dorgommii geggeessameen kan duraan taayitaa sana qabatanii turan abdii warsaamee sagalee dhibbarraa harka shantama argachuudhaan dorgomtuu isaanii kabiraa mohaammed nuur xiqqoodhaaf jechuun qabxii sadiin caaluun injifatanii jiru mohaammed nuur sagalee dhibbarraa harka 47 argachuudhaan injifataman. baatee amajjiirraa agammaatti haalli keenya gaarii ture amma kunoo sagalee ummataatiin filannoo injifachuu keenyatti gammadeen jiraa jedhu warsaameen lammiilee ameerikaa dhalataa somaalee kabiraan abdulqaadir hasan boordii paarkiif bashannanaa magaalaa minneapolis keessatti filataman akkasumas immoo dhalanni somaalee kabiraan faartuum ahimed boordii mana barnootaa hopkin keessatti filataman kutaa waashingten keessatti immoo zaak idaan miseensa mana maree magaalaa tukwiilaa ta'uudhaan filatamanii jiru mohaammed nuur dabalee dhalattoonni somaalee kaleessa as yuunaayitid isteets keessatti barcumoota adda addaatiif dorgomanii hinjifataman lakkoofsaan ja'a ta'uun isaanii beekamee jira. kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa ramaddiin boolee dhaddachi yakkaa sadaffaan miseensa hooggana paartii tokkummaa dimookiraasii faqaa duraanii obbo daani'eel shibashiif gaazexeessaa eeliyaas gabruu har'a walaba gallakkisee jira namoonni kun tumaa seeraa haqameen himatamuunis yookaan immoo adabamuunis sirri miti jechuudhaan dubbate abbaan murtii gabaasaa mallaskaachuu hambaa soraatu dhiyeessa.
Mani murtii kun waan jarkanaan himate ganna dabre keessa ilaalee ardhaatti murtii kennaa jedheetiin qabate akkuma kanaan jarkan duruyyuu seera muddamsuu ka Itoophiyaan baafatanii himatanii seeri sunilleen waan hafeef ammatti waan hafeef jedhilleen nagaan gad lakkifamee jedhe abbaan alangaa addaa ammoo warri muddamsuu suniin seerii muddamsuu sana fuullee wanni jiraan himatan ammallee himachuu malanii jedheetiin mormeetiin iyyate taatullee abukaatoon isaalleen iyyannatan akkana jedheetiin dubbate mani murtiirraan fudhannee jedhe.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከወንጀል ሕጉ በኋላ የወጣና የሚበልጥ ነው በማለት አብካ አቡካቶን ኢሳን ኦቦ ሽብሩ በለጤ ጀዱቲ ዱበት ዴቢየትን መኒ ኩን ሴሩም ሱኒን ሂመቹ ፈዱል አባን አላንጋ አዳ ጀቹ ሂመቹ ፈዱል መኒ ሙርቲ ሱንራ እንፉደነ ትናፉ ነጋን ገተለከሰኒ ጀደ ትጋፈተምቶት ፓርቲ አንድነተና አንድነት ተና ፓርቲ ሙደምሱ ኢትዮጵያ በርኩም ለማፍ sagalee keessa seera Itoophiyaan baafatti kaaniin seera koomaand poostiin baafte fudhachuu didanii jedhaniitiin himatani. Eegee wabiinileen gad lakkisuu didanii jarilleen ammoo oliyyateetiin wabiin gad lakkisan naqaashiin abbaan alangaa addaa dhiyeeffatu tokkichilleen mana murtii ka namni dhibiin ittiin seen keessatti ragaa kennaa ture wamtaateefuyyuu mana murtii jarkan nagaan gad lakkise.
walitti bu'iinsa yemen keessatti qooda irraa qabdu tokkummaan mootummoota akka qoratu waayit haawus gaafatee jira. kan michuu yuunaayitid isteetsii saawud areebiyaan akka iraan meeshaalee waraanaa garee hutii kan yemen keessatti kennaa jirtu himuudhaan balaaleffataa jirti misaa'el gara dirree xayyaaraa riyaaditti dhukaasamee utuu lafan rukkutiin fashilsiisamellee kan iraaniin kenname akka ta'etti kan dubbataa jirtu saawud areebiyaan gochaan ishees akka mootummaa yemen irratti waraana banuu ta'ullee dubbattee jirti saawudiin humnoota waltaatotaa hoogganuudhaan yemen keessatti mootummaa biyyattii sadarkaa addunyaatti beekannaa argate deggertee garee hutii waraanaa jirti saawud areebiyaaf waahiloonni ishee biroo ka deggertu ibsi arra yuunaayitid isteetsi baate kun iraan seera tokkummaa mootummootaa ka meeshaalee waraanaa daddabarsuu ugguru cabsitee jirti jechuudhaan akka qorannaan irratti geggeeffamu gaafatte oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Godina Arsii dhiyaa magaala Shaashamannee keessatti sanbata dabre kanaa dargaggoo Ahmed Mohaammed Khadiritti jedhamutti harki namaatti lubbuu dhabe. Akka inni itti lubbuu dhabu kunin ammoo dubbii jabduu ta'uutti jirti. Namatti mataa dhayeetiin galaafate. Bulchituun magaala Shaashamannee illee uummata awwaala dhufirratti waan jetteetti jira. Reeffi isaa aardha Finfinnee deebisan namni magaal suni du'isaa irratti maan jedha tujubeetti dubbise gurbaa kana maan tijjeese eessatti tijjeesanii jennaan.
Kan inni dhahame mana keessatti.
Mana nyaataa keessatti dhahame.
Mana nyaataa. Maaltu rukute?
Ijoolleedha ijoollee rukute. Abbaan mana nyaatichaas Tigreedha. Ijoolleen dhooftellee abbaa ilma abbaa mana saniitti dhahee ijoolleen.
Maaliin dhahan?
Harmuziidhaan dhahanii harmuzii dhugdoodhaatiin dhahanii mataa dhahanii achi booda guyyaan guyyaa qidaamee galgala achi guyyaa kaleessa har'a ganama
Dubbii wayitu ture moo maaliif dhahame dargaggoon kun?
Mushaan Ahmadi shuufeera baajaajiiti. Akka waliigalaatti sabni Tigreedha. Uummata Oromootiif rafee bulee hin beeku sabni Tigreedha. Akkasumayyuu ta'ee isaan ammoo mucaa kanaanii harma dura waan akka wal afaan keessa wal dhabuuti malee wal dhabbii biraa hin qaban. Mucaa kana bilbilanii yaaman kontiraata jedhanii. Kontiraata jedhanii bilbilanii yaamanii wayita inni deemee mana san ol seenu egaa namni dalagaa dalagu ammoo waan shakku ammoo namni beekaa namumarraa bilbila fudhatee namuma na barbaadutu namuma dalagaaf na barbaadutu na yaama jedhee bira deema. Booda erga bira deemee mana san seene ammoo achumatti waan wamadu guyyaa dura kan afaan keessa wal dhaban akkamitti akkana naan jetta maali kanuma kaasaniiti arbuu cabsee mataa keessa waraane irraa cabsee mataa keessa waraane.
Ilmi abbaa mana nyaataa sanaa. Manni abbaa mana nyaataa sanaa.
Manni nyaataa sun maanni maqaansaa abbaansaa hoo eewu jedhama. Namni Ahmadiin rukute kuni yeroo ammaa to'annaa jala ooleera.
Mana sirreessaa jira mucaanis abbaanis qabame.
Kantiibaa yookaan bulchaan magaalaa Shaashamannee adde Xayyibaa Hasanii haasaa dhageessisanii akka isaan turanii caasaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti dhaga'een jira. Eessatti kan isaan haasaa sana dhageessisan adde Xayyibaan?
manuma mucaa ilma mucaan du'e bakkuma ba- mucaan mana isaati mana mana abbaa mana isaanii mana eh, Obbo Muhammaditti.
nama isaaniifitti eh, mana obbo Muhammaditti dhageessiste.
Maal ture mee haasaa isaan dubbatan keessaa wanta yaadattu qabdaa?
Wanni isheen dubbattu uummanni Oromoo uummata saba bal'aadha. Uummata yaadaan, sammuu beekumsaan, waa hundaan, qabeenyaan uummata bal'aadha. Uummata tokko ta'eedha. Ammas kana caalaa itti ir- irra cimsinee tokkummaadha nu barbaachisa. Wal dhagahuudha nu barbaachisa. Xiqqaan keenya sun ajaje jalaa dhagahuudha. Guddaan keenya sun ajaje jalaa dhagahuudha. Wal dhaggeeffachuudha. Wal tuffachuun hin barbaachisu. Anana wanni na filattanii as na keettaniif akka waa akka waa isinii dalaguudhaafi. akka isin tajaajiluudhaafi akka isin waliin dhaabbadhuudhaafi an yoo arra ammallee na hin barbaadin irraa na irraa kaasaatii nama biraa buusaa yoo an isinii ta'ee hin jiraanne ana irraa kaasaatii nama biraa na bakka bakka buusaadha jette an qeerroodha qeerroo waliin jira qeerroo waliin dhaabbadha dargaggoodha dargaggoota waliin dhaabbadha waan isin jettan jalaa hin ba'u jaarsota waliin jira jaarsota waliin dhaabbadha ummata waliin jira tokko ta'uudha qabnaa wal dhagahuudha qabnaa waan an jedhe fudhachuudha qabdanii waan isin jettanis anis fudhachuudha qaba dhagahuudha qaba kana nu barbaachisa tokkummaadha nu barbaachisa ummanni oromoo waggaa dhibba miiqaa qabsoo kana irra turee turee turee amma rabbiin galanni haa ga'u as geennee jirra ammas qabsoon ummata oromoo tun duwwatti hin deebitu hanga bilisummaatti Tole uummati yoo haasaa addee xaayibaa kanatti eh, gammadee fudhateera.
hin fudhata hin beekan waan ta'eef in- intaloon tuni durumarra qabsituudha isiin wayituma duraa dura dura kantiibaa hin ta'in irraayyuu isin qabsoof sabboontuudha waan taateef eh, ummanni hin beekan waan ta'eef sirriitti jaallatama ummanni sirritti akka magaalaa shashamanneetti miti akka godina arsii lixaatitti ummanni wanni isii jaallatuuf maalidha waan dubbatti waan dubbatti tokko hojiidhaan agarsiisti kana wanni nama gammachiisu waan dubbatti hojiidhaan agarsiisti waan arra jette boru hojiidhaan agarsiisti hojitti kana wanni nama boonsiisu isiin waan arra dubbatte boru hojitti hiiktee akkasitti argan malee afaanumaan dubbattee bira katartu qofaa miti nama akkanaati tayyibaan Dargaggoo Ahmed eh, awwaalameera.
hin awwaalamne boru awwaaluufi Haala uumame kana qaamni mootummaallee quba qabaachuudhaan kantiibaan magaalaa Shaashamannee adda Xayyibaa Hasan mana jireenyaa Abbaa Ahmed Obbo Muhammad Kadiritti argamanii uummata achitti argameef haasaa dhageessisanii turan. Isaanis Ahmediin maaltu ajjeesee jedhee gaafadheen ture.
Egaa dargaggoo Ahmed jedhamu gaafa sanbata xiqqaa magaalaa keenya keessatti ganda diida boqqee jedhamutti giroosarii daanii jedhamu tokkotti halkan walitti bu'iinsa wayitti ture sababni isaa. Walitti bu'iinsi kunis namoota mana kan keessa turan waliin eh, ka'umsi isaa dhugaatiidha. Booda walitti bu'iinsi sun gara waan biraatti geeddaramee wal waraanamanii gaafa san kan waraanname yaalamaa ture hospitaalatti gara Finfinnee geeffame. Eh, guyyaa har'aa immoo ganama lubbuun dargaggeessa kana darbuu dandeesseerti. Sababni isaa egaa nuti walitti bu'iinsa dhuunfaati waan biraatis mana dhugaatii keessatti eh, dhimmi gara biraan jiru hangammaa kan qulqulleessinitti jechuudha.
Jiraattonni magaalaa Shaashamannees akkanaa ibsanitti eeyyee walitti bu'insichi walitti bu'insa dhuunfaatii jedhu garuu kaka'umsa adda biraas qabaachuu danda'a kan jedhani maaliif mucaan Ahmadiin rukute kun sanyiinsaa adda biraati waa'ee kana maal quba qabdusin.
Haqa isaa dubbachuuf yaa nu saba Tigrays ta'ee kan biraas yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun ta'uun irra hin jiraatu. Sabummaas bu'uura godhachuun qabu. Eh, Akka carraa ta'ee namni kun immoo namni waraane kun haqni jiru jechuudha. Saba guraageeti namni abbaan giroosarii kanaa jechuudha. Dhugaan jiru kana. Saba saniinis saba amma maqaan dhabu- dhahamu kanaanis yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun uumamuu danda'a. Hin uumama jenneetiin eegna. Kanaaf akkasitti yoo hubatame gaarii ta'a. Kanatti qabatamee rakkoo gara biraa sabaan wal qabsiisaniitiin rakkoo gara biraa uumuudhaafi namoonni dubbii gara sabummaatitti qaqqabsiisanis jiru kana hawaasa wajjiin mari'anneetiin hawaasaafis waan kana qabsiisaa jirra ganama isaaniif dargaggoota baay'ee manguddoon bakka jiranitti qaamaan dhaqee mariisiisuuf yaadee jira Eh, kana dhagaa dhugaan jirutu jibe.
Haaluma waliigalaa eh, ajjeechaan yeroo seenaa keessuma dargaggoota irratti raawwatu naannaa Oromiyaa keessatti hokkara adda addaatu oofamaan ga'oonni qaama olaanaa waa'ee kanaa irratti ibsa adda addaa kennaa turanii ajjeechaan seeraan ala raawwatamu kun akkamittiin dhaabuun danda'ama jettusin.
Nuti gaa kan gochaa jirru wanti walitti bu'iinsa akkanaa kun yeroo darbe magaala keenya keessatti illee walitti bu'iinsa sadarkaa dhuunfaatitti uumamu kun manuma dhugaatii keessatti uumamee haalli namni itti wal waraana jira. Hojii nuti hojjechaa jirru naannawa kanatti namoota kana seeratti dhiyeessuudha. Uumamuu hin qabu namni kamiyyuu eh, mirgi bilisummaa isaa eegamee fi socho'ee bahee galuu qaba. Walitti bu'iinsi sadarkaa sanatti uumamu kan sirriitii miti. kanas kan gochuu dandeenyu nuti tokko seeruma jalaa oolchuudha itti gaafatamummaan akka uumamu gochuudha kan guyyaa har'aa dargaggeessa lubbuun dabarte kanallee gaafuma battalumatti yooma rakkoon kun uumamu namni waraane kun to'annoo seeraa jala akka oolu taasifamee jira. Kanneen magaala keenya keessattis yeroo darbeen darbeen durallee uumamillee to'annoo seeraa jala akka oolan godhaa jira. Uummata barsiisuudha waliigalatti wanta kanaa kun ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo ammaa waan deemaa jiru kana keessatti dawoo godhachuudhaan namni rakkoo fi balaa namarra geessuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf ergama adda addaa qabatee deemaa jirullee ni jira jennee shakkinaa kanarra hawaasni takka ofee dargaggoonni keenyallee karaa kanaan hubataniitiin waan ta'aa jiru kana sadarkaa biraatti akka deemuu hin dandeenyedha. Ittisuun akka danda'amuuf uummata wajjin hojjechaa jirra kan magaa wanti jiru.
Uummati yeroo baay'ee komee adda addaa dhiyeeffata. Gama mootummaatiin yookaanis immoo qaama aangawoota Oromiyaas haa ta'u kanneen biroo biraa haasaa keessan har'aa keessallee obsaa ka jedhutu argama. Uummati immoo yeroo tokko tokko obsi keenya dhume hanga yoomiitti obsinaa ka jedhu komeen uummati dhiyeessu. daangaan isaa hagamitti ta'a hammamitti obsa jettanii yaaddu.
Egaa gaaffiiwwan uummatni Oromoo biyya kanatti kaasaa jiru ammas kan deebii hin argatin hedduun karaa nagaatiin qofa deebi'uun kan isarra jiraatu. Uummanni gaafataa jiru gaaffii sirriitii mootummaan illee dhaabni keenyallee kana fudhateetiin gaaffii kana irratti hojjechaa jira. Haa ta'uuti gaaffiin kun haga deebi'uuf immoo dargaggeessis uummanni akka waliigalaatitti obsaan eeggachuu qabsoo taasisullee karaa nagahaatiin qabsaa'uu gaafachuu qaba. Hiriira adda addaa labsuudhaan yookaan jeequmsii fi hokkorri naannoo keenya keessatti uumameetiin gaafiin kun hin deebi'a jenneetiin amantaa akkasii waan hin qabneef karaa nagahaatiin gaafii isaa gaafachuu obsaatiin gaafii kanas deebisaa eeggachuu. Gara hin taanetti akka hin deemnee fi sababni akkas jechuu dandeenyu wanti kun gara jeequmsaatitti yookaan gara waan garaagaraatti yoo geeddaramee jedhe rakkoo biraallee dabalatee fiduu waan danda'uuf kanumaati.
Ayyiba. Dhaggeeffattoota keenya addee xayibaaf gaaffiin dhiyeesse kana qofaan turre daandiin telefoonaa rakkisaa waan tureef bilbilli keenya addaan ciccita marii keenya geggeessine deebiin isaanii ituun xumuramin bilbilli addaan cite maraafuu kantiibaa magaalaa shaashamannee addee xayibaa hasan ibsa isaaniif hedduu galateeffanna.
Taam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti beeksisa qabna. Raadiyoon VOA qophiin afaan Oromoo guyyaa boqonnaa lamaan sanbataaf dilbaatti itti aanu kana sadaasaa kudhanii tokko barkum lamaaf kudhanii torbaatii jalqabe akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii lamaaf akka akka sa'aatii sadiitti televezyiiniin naayil sa'aatii irratti sagantaa torbaan dabarsine torbaanitti daddabarsinu keessa irra deebinee dabarsuu jalqabna sagantaa irra deebinee jechuu haaraa miti sagantaan wiixataa haga jimaata raadiyooniin dabarsinu ammoo akkuma jirutti jira. taatullee meetirbaandii duruu irratti nu caqaftan keessa 25 irratti kiiloo heerzii 11,000tiif 695 dabaladhaa caqasa jijjiiramii dhibiin jiraatee jennaan walum jala isanitti himna qubnu qabaadha raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti. Taam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti qophii teennee jalqabnee gara daqiiqaa 19 tokko yaa'u jirra misirbi kanaan waan hafe dabarra kadir kottola.
Gataan gatoo gataan gatoo bokkuu waarsoo waarsi bona waarsi jaaloo oomoo olii tunda laafaa gataan gatoo waare gannaa misa jaaloo oomoo olii tunda laafaa gataan gatoo taboonaa furmaata jaaloo oomoo olii tunda laafaa. Gajaangatoo gurmaati roobina jaaloo gajaangatoo roobee lolaa sinna jaaloo gajaangatoo lolaa obaa sinna jaaloo gajaangatoo onnoo bulee jiru jaaloo. Gajaangatoo kabulee gaafare jaaloo gajaangatoo gajaangatoo.
Kadir Kottolaa Ameerikaa Niiyorkii galateeffannee waan hafe dabarataa caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Mani murtii federaala Itoophiyaa naqaa ishee abbaa alangaa addaa waan obbo Baqqalee Garbaa obbo Gurmeessaa Ayyaanootii fi miilota isaaniitiin himatan guyyaa dheengaddaatiif kalee caqasuu jalqabee ardha immoo hin taane beellamaan dabarsee jedha abukaatoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa jalannee dubbisa.
Wiixata darbee jalqabee namoota galmee obbo Gurmeessaa ayyaanoo irratti himatamaniif ragaa ittisaa dhaggeeffachuun hanga kibxata kaleessaa waaree duraatti itti fufee ture. Waaree booda garuu obbo Baqqalee Garbaaf obbo Dajanee Xaafaa gaaffii fi mormii dhageessisan booda dhaddachi addaan kutee ba'uu abukaattonnii fi maatiiwwan dubbatanii jiru. Kaleessa waaree booda dhaddacha irratti argamanii ka turan haati warraa obbo Dajanee Xaafaa assallafash mulaatuu haala ture akkas jechuun ibsaniiru.
Manni murtii kanaan dibannaa beellamu bultii sadiif ture ragaa ittisaa akka dhiyeeffatanii kan murteessee ture daanyoonni dura beellama sanarratti akkuma ittisa ragaa dhiyaatetti adeemaa uma jira ture kaleessa galmee isaanii dhiisanii kanaan biraa hordofaa jiru turan kanumarraan kan ka'e laaqanaa booddee daanyoonnis galanii kaleessa sa'aatii booddee garuu abukaattoon hin jiru isaanuma dubbatate seerri kanaan dura murteessee jiru. qaama mootummaadhaaf xalayaanni barreeffamee akka isaan dhufanii ittisa ragaan itti waamamu dabdaabbiin akka ergamuuf taasisanii jiru isin immoo maaliif duubatti deebistanii biyya kana keessatti seerri tokko duubatti hin deebi'u kanaaf daanyoonni duraa dabarsaniiru isumatti nuuf ufsiisa malee amma duubatti deebitanii ganaa waan dhaggeeffattanis waan ilaaltanis waan mari'attanis hin jiru jedheen dajaneen gaafateen. warra himatamtoota akkuma jiranitti jedhanii kana nutti himaa jennaan daanyoonni immoo lakkii isaan jiruu baay'ee waan qabaniif waan sin biratti ittisiisu maalidha jedhanii dura dubbatanii turanii seerri duubattis fuuldurattis deemuu danda'a kanaaf immoo kana ganaa duubatti deebisnee ilaalleetiin dhufuun dhufani kan jedhu murtii dabarsinaa gaafa ja'a jedhani gaafa ja'a murtii nu dabarsitu taanaan nuni asteenyee siniin hin dhaggeeffannu sinis nu dhaggeeffachuun barbaanne. kanaaf du'as yoo ta'e kan murteessitan hundumaa waan fudhannuuf ajajni isin bira dhufe yoo jiraate ammuma murteessaa nutti hima ragaa keenyaaf yoo ishii jettan ragaa waan manneef dabdaabee nuu barreessa hin ta'u yennaan immoo isin hin dhaggeeffanne yennaan daanyaan inni tokko keessumaa akkuma qabiitii hin dhoriyassi hin dubbatassi yeroo adda addaa amma amma deebisee የተዛባ መረጃ የሚያደርስ ያስቀጣል ከንጀዱ አማ አማ ከድበቱ ከነጫለ ዋን ድብተቱን ቀቡ ዳኛን ሱን እና isaan akka doorsiisuus kajeelee isaanis immoo lakkii egaa akkas taanaan hin teenyu nuni ammuma murtii sana nutti himaa malee hin teenyu jedhan kanumaan ta'a jedhanii doorsisuus poolisiinis teessisaa jennaan poolisiinis teessisuu hin dandeenye bakka waluma faanas gadi taa'anii sirbaa baasatanii turanii kan qabsoon kan duraaf afaan tokkoon sagalee sana dheeksisnaan akka biiggiitiin ka'ii jedhee daanyaan itti mee wal faana ba'an isaanii achumaan isaan kunis. baasanii makiinatti naqanii gara qillindootti geessanii jarri kun ikkoo balleessanii miti kan hidhaman kan eegamu immoo kan kanaan duraas jira waan adda addaas jira egaa tolas ta'ee hamminas ta'ee maatiinis ta'ee isaanis ta'ee fudhachuuma qabna kan nurra dhufu.
abbaan manaa keessan obbo Dajaneen isaan ogeessa waa'ee seeraati miti. isin har'a mana murtii dhaqxanii turtanii.
ee ganama deemeera hamma sa'aatii afuritti mana murtiin finnee ture warra kaantu galee uummanni garuu baay'inaan ilaaluuf dhufanii turanii yaa nuun achumatti isaan dhiisneetu qillintoo deemne.
Wiixata darbee qabee deemsa mana murtii keessaa attam akka ture kan naaf ibsite immoo intala obbo Baqqalee Garbaa boontu turte.
Kaleessa baay'ee muufannaa qabu turanii kaleessa waarii dura hamman achi turetti beellamni kan isaaniiti garuu isaan galmee kan biraa ilaalaa turanii. Dheengaddaa akkasuma abbaan nuti waa'ee aangawoota mootummaa akka dhufaniif yeroo isaan gaafatanii ja'a afur dura gaafatamee haga yoonaa walqaa waamichaa isaan hin qaqqabne jedhee dubbate abbaan murtii. Amma ajaja kennaati qaqqabsiisaa jedhanii gaafa isaan akkas jedhan immoo kallattiidhaan wal argaa dhimmi isaan hin barbaadaniif maaliidha jennaan abukaatoon isaanii dhimma sanaa gaafa isaan dhufan himnaa. Isaan fuulduratti haasofna malee amma isinitti himnu jedhe. Abbaan murtii abbaa maalangaa ta'e hojjechaa ture jechuun hin danda'ama. Kaleessaa dheengadda.
Silaa har'a ture mini manni murtii guyyaa sadaffaa beellamni.
Ee har'a ture. Har'a mana murtiitti hin dhiyaannee kanaaf mana murtiitti hidhamnee gaafa nuun achi deemnu argine maafaftani jennaan namni dhufee nu gaafate sin jiru mana murtiitti sin dhiyeessina jedhee poolisiinis ta'u warri mana hidhaa qaamni biraan dhufee kan nu dubbisee hin jiru kan maafafnee jedhan baqqalanfaa immoo wanti kun ji'a afur lafarraa harkifame har'aaf bor akka nu beeksisten barbaannaa jedhanii.
Har'aa waan itti himame hin jiru akkumatti rarra'ee jira jechuudha.
Wanti itti himame hin jiru waajiratti abukaatoo wandimmoo waamanii akka isaan sadaasa ja'a wal faana dhiyaatanii kan jiru akkatti man dhageenye.
Abukaatoon obbo Baqqalaa fa'aa immoo waan dhaga'an hin qaban.
Obbo Abdul Jabbaariif obbo Ammahaan har'a hin dhufne kaleessas waaree boodan jiran turan.
Kanneen galmee kanarratti himataman namoota kudha torba keessaa abukaatoo himatamtoota kudha sadii ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa har'a maal akka isaan mudate gaafatamanii.
Beellama jala murtee kennina jedhanii abbaan seeraa hin jiru abbaan alangaa hin jiru maaltu maali jennee finnee finnee egaa ijoollee mana galmee gaafannu maadhaa manni murteessaa hin jiru jedhanii. Daddattoo gaasa illee hin jennu maamiltootiin keenya hin hafanne waan hafanniif hin beekne hin dhufne isaanii. dhimma keenya ittuma beekanii waan biraa jalqabnaan jidduudhaan ba'eani tokkoffaa dhaggeessa fuudha sagalii beellama biraa waan qabuuf lammaffaa ati simbiraa kaleessa wanti irra oollee wanti waliin galiin wanti nu ifan ta'in hin jiraa isa san gaafadha jedheeni dhimma gurmeessaa jennutu irratti adda beekan idilee qabna kaleessa illee iddoo waan tokko nuun hin jedhin dhaggeessa akkasumatti illee amma isa kana qulqulleeffachuu dhufne tokkoffaa namoonni kun maaliif hafanii ragaan idilee maaliif jijjiirameef yoo jijjiiramu immoo beellamni qabamee jira beellamni kun yoomitti qabamee kan akkanatti himtan barbaada jedheeni abbootiin seeraa kaleessa isinitti himnee jedhanii nu kaleessa dhageenye jennee alaanaa laalamkaatuun namni lamaallee hin jira akkanatti dhageenye jennaan hin dhageenye gaa jenneeni kan jaatti qabame kan Baqqalaa Garbaa fa kan jala isaan arfan irra gaggeessitoota oofikooti kan namoota kaawwanni kan abbaa lagaa kan dhaga'a maaliif jijjiirame hunduma isaatu walitti qabaa kan daraarfanis illee ta'ee kan namoota warra galmee sanarra jiru hundatti jaarsi jijjiirree kanaaf wanti amma akka isinitti hin jiru gaafa jaarsa dhuftanii gaafachuu qabdanii amma wanti isin keessi hin jiru jedhan gabaabsanii.
Amma gaa inni dhaggeeffatamiinis inni jalqabames hundumtu gaafa ja'a attamitti wal duukaa laalamuu danda'a.
Nama dinqeef tokkoffaa ka jaha amma kan Baqqalaa fa'a ragaa ittisaa dhufuu qabu moo hin qabu kadheen gadda beellaman tokko inni gaafatanii lammaffaa immoo namni kudha shanaffaa kudha ja'affaan kan ittisuun barbaannu addatti gaheetiin murteetti jedhamu kennamee qilixxuma keessa ayaanu jedhan kunillee guyyaa sanii Bayyanaa Ruudaa jedhamu kunillee kan hin dhiyaatiin kan qilixxumatti hambisanii guyyaa sadiin kana hin dhumne kan isaallee hin kaafna akkasumaan immoo ragaan isaanii ittisaa hin dhiyaatin namni kudha sadii xiqqaatu ragaa lamaa lama yoo qabaate nama kudha sadii gara ragaa hedduuti jechuudha gaa kun hundi isaatiin taphatameedha kun immoo akka itti walitti qabamee gaafa kan tokkochaan raawwatamu nama hundattiin ulfaata mootummaan cinaa tokkoon murtee saffisiisaa murtee amansiisaa akkas jedha garuu qabatamaan wanti ilaallamu haalli ammaa kun baay'ee ulfaataadha kan mootummaan jedhuuf kan manni murteellee akka mootootitti yookiin yaada guddaatti taphatanii jedhanii kun amma garagara gaa amma waggaa lamaaf deemu jarri kun amma ammaatitti ragaan ittisaa hin caqafaanee keessatti beellamni illee tokko yoo jijjiiramu dhaddachi sababa gaa shakkamtootatti illee himee abukaatotatti illee dhaddachaallee isa godha amma kaleessa illee akkasumatti mooca ta'ee adda deemne amma kana dhagahamu kunillee gabaabumatti gaa kan nama kudha torbaati gaafatan laalaman jedhanii akka itti laalamu meeshaa wajjin shawwirra jechuudha gaa.
Obbo Wandimmoo Ibsaa deebinuu laattaniif galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Tamsaqas hojjetan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti akkuma reeffullee isaniin jenne raadiyoon VOA qophiin afaan Oromoo guyyaa boqonnaa lamaan sanbataaf dilbaatti itti aanu kana sadaasaa kudhanii tokko bara kuma lamaaf kudhanii torbaatti jalqabde akka sa'aatii Itoophiyaatti galgal sa'aatii lamaa wadhakka akka sa'aatii sadii televizyiiniin naayil saat qofa irratti sagantaa torbaanii keessatti hir'isanii deebina caqasa sagantaan wiixata raadiyoonii wiixataa jimaata akkuma jirutti jira. taatullee meetirbaandii duruu irratti nu caqaftan keessaa 25 irratti kiilooheerzii haaraa 11,000tiif 695 dabaladhaa nu caqasa jijjiiramee dhibiin jiraate jennaan walum jalaan isaanitti himna humnu qabaadhaa jenna taam caqasa hojjettan turraadoonii voa sagantaa afaan oromooti meetirbaandii 19 22 irratti nu caqasu hojjettan yaadi keessan waan hedduu nu barsiisa waan hedduu nu qaabachiisallee yaadi keessan nu barreessaa nu bilbilaa jennaan nagaa keessi nu bulaa qophii boriitiin walargachaa ammaan tan sagantaa afaan amaaraa jalqaba.